Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri mu Rwanda ni kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com no kuri facebook kuri adrese voa radiyo yacu hamwe no ku kibanza cacu ca internet arico wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com iwamanya ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umurwi w'abahinga mu vyerekeye ubumenyi bishirahamwe mpuzamakungu onu bavuga ko ubushuhe bw'amabahari buriko bwiyongera n'ingoga kurushiriza uko bavyiyumvira bagabisha ko ivyo bishobora kugira ingaruka zikomeye cane ku isi ni mu bushakashatsi bagize bashize ahabona muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri icyo gihe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres aherutse kugabisha ko ihindagurika ry'ibihe rishobora kuzogira ingaruka zikomeye cyane mu karere ka afurika hamwe atanga ingingo zihutirwa zofatwa n'amakungu ivyo guterres yabitangarije abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'igihugu cya etiyopiya addis abeba ku itariki icenda z'uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda hariko habera inama isanzwe igira ya mirongo itatu na kabiri y'umuryango w'ubumwe bwa afurika antonio guterres yatangaje ko akarere ka afurika ariko kazogeramigwa n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kurusha utundi turere two ku isi ivyo naho ataruhara ruboneka afurika ifise mu gutuma ubushuhe bwiyongera ku isi nizihe ngingo zihutirwa amaleta yo muri afurika yofata kugira bigabanye ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe muri ako karere nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye professeur eh, Uh, muradutunga uh, twatumiye professeur emmanuel havugimana yanonosoye ivyerekeye ubumenyi bw'isi akaba yigisha ivyerekeye ubumenyi bw'isi kuri kaminuza y'u rwanda uh, turiko turamurondera ku murongo wa telefone uh, turababwira uh, mu kanya uh, tumuronse
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tubariko tuvuga ku mugwi w'abahinga mu vyerekeye ubumenyi b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bavuga ko ubushuhe bw'amabahari buriko bwiyongera n'ingoga kurushiriza uko bavyiyumvira bakaba bagabisha ko ivyo bishobora kugira ingaruka zikomeye cane ku isi ni mu bushakashatsi bagize bashize ahabona muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri icyo gihe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres akaba aherutse kugabisha ko ihindagurika ry'ibihe rishobora kuzogira ingaruka zikomeye cyane mu karere ka afurika hamwe atanga ingo zihutirwa zofatwa n'amakungu mu kiganiro rero muri sanga eh, nivyo tuvuga ko twaba twatumiye professeur Emmanuel Havugimana yanondosoye ivyerekeye ubumenyi bw'isi ivyo bita geography mu rurimi rw'igifaransa akaba yigisha ivyerekeye ubumenyi bw'isi kuri kaminuza y'u Rwanda Eh, mutumire ndabaramukije
muraho neza fidele ndaho Ah, ubwo bushakashatsi bwagizwe n'abo bahinga mu by'ubumenyi b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu basanze ko ubushuhe bw'amahari buri ko bwiyongera n'ingoga kurushiriza uko bavyiyumvira I- ivyo bivuze iki
Eh, ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko eh, eh, ibipimo bari bafite bavuga yuko eh, inyanja zigenda zi- zishyuha baje gusanga zishyuha birenze uko babitekerezaga ku buryo ubu ngubu bavuga yuko eh, hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe no muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ni ukuvuga muri iyi myaka mirongo itatu n'irindwi ishize eh, igipimo eh, cy'ubushyuhe cyagiye cyiyongeraho eh, zeru n'igice kimwe cya dogere celsius umuntu abyumvise wakumva ari umubare muto cyane zero poyinti wani wumva ari ibintu bikeya ariko ubishyize mu myaka myinshi mu gihe kirekire eh, niba byarabaye muri iyi myaka mirongo itatu n'indwi ishize ni ukuvuga ko nko mu kinyejana imyaka ijana mu gihe cy'imyaka ijana byaba bimaze kurenga nk'igice cya dogere bivuga yuko mu mu kinyagihumbi mu myaka imyaka igihumbi eh, bishobora kuba bi- byagera nko kuri eh, dogere bitanu ni nyinshi cyane ni nyinshi cyane ni ukuvuga ko abantu badukomokaho abana abuzukuru cyane cyane nk'abuzukuruza batazaba babasha kongera ku- mbese tuvuge koga muri ayo mazi yarahinduye temperatire ku buryo asigaye ashyushye cyane bifite rero ingaruka zikomeye cyane Eh, numvise umurongo wa telefone utameze neza reka mba- ngerageze kwihuta bitaracika bifite ingaruka zikomeye cyane ni ukuvuga ko eh, bikomeje bityo amazi agakomeza gushyuha gutyo eh, byatuma eh, ibirwa bimwe na bimwe bito bito biri mu mu ibahari haba indiyano cyangwa muri atlantika n'ahandi no muri pasifika cyane cyane bito bito bishobora no kuzarengerwa n'amazi mu myaka nka mirongo itanu mirongo itandatu iri imbere bivuye ko eh, biriya bigirasiye biriya binini cyane by'ibi ni ibisozi bya- bya- By'amabarafu.
by'imvura biri mu nyanja zikonje ziriya nyanja zo muri eh, eh, antarctique na na, na arctique zigenda zishonga buke buke uko zishonga rero niko igipimo cy'amazi kigenda kizamuka kikaba gishobora kuba cyagera n'aho abantu batuye mu mijyi yegereye inyanja cyane nko mu horandi amsterdam eh, nko muri leta zunze ubumwe za amerika new york eh, eh, n'ahandi henshi ku isi hari imijyi myinshi yegereye amazi cyane ku buryo bishobora kuba amakaritsiye amwe n'amwe yarengerwa igipimo cy'amazi y'isi eh, yo mu nyanja kiramutse eh, kizamutse kubera ubwo bushyuhe eh, bwatumye Yego.
ibyo bisi by'urubura dusanga muri ziriya nyanja zikonje zo mu majyaruguru zo kuri pole pole nord arctique no kuri pole sud antarctique zi- zishonga yego Ah, abo bashakashatsi mu by'ubumenyi eh, bavuze ko byinshi biterwa ni imirimo eh, y'abantu baba kuri iyi si imyuka mibi barungika n'ibicafu mu kirere bigiramira ibidukikije yamara hari abanyapolitike ku mvo zabo n'abanyapolitike bava mu bihugu bikomakomeye kandi ari- biri mu bihugu birungika ivyo eh, vyuka bibi bigiramira ibidukikije nka ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika batemera ko Eh.
biva ku mirimo y'abantu Ni- biterwa n'imirimo y'abantu amativite y'abantu canke nk'uko abadashaka kuvyemera bavuga ko ngo ni ibintu vyamye biba ngo bifise igihe bishika ko mu nyuma bigasubira inyuma
Ah, i- ibyo niko aba- ababihakana bavuga ariko eh, ababihakana benshi usanga atari n'abantu eh, banonosoye iby'ubumenyi bw'isi cyangwa ibyerekeranye n'ibyo bintu by'imiterere y'ikirere usanga benshi muri bo babikora ku mpamvu za politike ariko eh, abo nakwita sayantisite abantu babyize eh, bize ibyerekeranye na ah, physics cyangwa se geography benshi babihurizaho bazi yuko biterwa n'ibyo dukora ku isi ni ukuvuga ibyotsi biva mu nganda ziri hirya no hino mu bihugu byateye imbere byaba ibihugu by'i burayi ibihugu byo muri amerika ya ruguru igihugu cy'ubushinwa muri aziya igihugu cy'ubuhindi ibyo bihugu bikuru bifite inganda nyinshi biriya byuka bifumuka biva mu nganda nibyo bituma iki gipimo cy'ubushyuhe kigenda cyiyongera bukeya ndumva hari ikindi kiganiro twigeze kugira twari twabivuzeho tuvuga ko iyi si dutuye ikikijwe n'akantu twita ngo ni akayungirizo tukita akayungirizo kubera ko kayungurura imirasire y'izuba kakayigabanya ubukana kugira ngo ubuzima bubashe kubaho ku isi isi ni umubumbe twarabivuze ko imeze nk'umupira hanyuma rero ikaba ikikijwe rero n'ako kayungiro si akantu umuntu abonesha amaso ni umwuka uri mu kirere bita ozone uwo mwuka rero ukaba ufite ububasha bwo gusubiza inyuma imirasire mibi ishobora kugirira nabi ubuzima ku isi ibyo rero izi nganda zacu iyo zizamuye ibyo byuka biva mu nganda bikagenda bikagera kuri bikagera mu kirere muri ibi birometero cumi cumi na bitanu biri hejuru y'isi ntabwo bibasha gusohoka ntibivamo ahubwo biguma bituma ubushyuhe bwiyongera ku isi bigatuma rero bya bindi twavuga bya by'uko inyanja nazo zizamura ubushyuhe na n'iteganyagihe muri rusange ni ukuvuga imiterere y'aho dutuye karayimeti muri rusange ikagenda ihinduka ahantu mwari muzi hari hasanzwe hakonje muri no myaka noneho hasigaye hashyushye ibyo rero usanga ko bituruka cyane cyane kuri izo nganda zohereza ibyuka bihumanya ikirere niyo mpamvu hagiye haba inama nyinshi mpuzamakungu zisaba ibihugu byose bifite izo nganda gufata ingamba zo kugira ngo barebe ukuntu bagabanya iyo myuka bakoresheje ubuhinga buriho ubu ngubu bwamenyekanye amamashini mashya amamashini ashaje bakayareka ibintu bituma bohereza mu kirere ibyuka byinshi bakabihindura bagafata imashini zigezweho zigatuma hariho ibintu by'ibyuka byinshi bijya mu kirere ugasanga rero bituma igihugu gishora amafaranga menshi mu kugira ngo kivugurure izo nganda zabo abanyapolitike rero nk'abo muri leta zunze ubumwe za amerika nka perezida trump by'umwihariko uhora avuga ngo ngo niko ibintu bisanzwe ngo ibyo bintu ntabwo bibaho kuko aba yumva yuko inganda zabo nyinshi zimaze igihe kirekire zimaze imyaka irenga ijana zikora zose zaba zikeneye kongera gusubirwamo ariko niko ibintu bimeze ibyo ngibyo bivuga kubera inyungu za politiki ariko ikigaragara abahanga bose baba abo muri amerika baba abo baba abo mu burayi bose no muri canada bose babihurizaho bagaragaza ko ibyo byuka bihumanya biva muri izo nganda zishaje zikoresha tekinoloji za kera zikeneye kwivugurura ubwo rero we aba ashaka kugira ngo abanyenganda bakomeze bakora nk'uko bakoraga bo kubategeka ibintu bituma bashora amafaranga menshi kugira ngo bavugurure tekinoloji bakoresha yego reka tuze ku mirongo ya telefone dufite tomasi uratwumva tomasi uratwumva ndabumva ndabumva yego irindi zina naho uri
ndayishimiye nka bujumbura uwakwigirayo hari abantu bari kuhavugira inyuma yawe uwakwigira hirya
yego numva bari mu rwamu nturabe wigireyo kuko turabumva inyuma yawe gutya
yego yego
ahanini agomba kuvuga ku bijyanye n'ibi by'ibihindura ihindagurika ry'ibirere
bandanye turakumva
yewe turi ko turaraba nko muri afurika ni ibintu abantu uhura bari ko barajya mu iterambere ry'inganda zitandukanye ugahura ntibakurikiza ibisabwa n'amategeko ugahura biri ko bikorwa ukutari ko hama ugahura ejo ubushuhe buragwira ugahura ntibatubahiriza n'ibirere ugahura bariko baratera ibiti bariko bararandura ibiti aho byotewe kugira ubushuhe bugabanuke rero turi ko turabiraba utuhura ni mu bihugu bya buraya naho bitwa ko bateye imbere uhura barungika ibi- ibibyuka bire- birenze mu kirere iyo twari ko turibaza noneho ko wiki kugira ibyo byuka bigabanuke ku isi kugira ubushuhe bubone kugera ku rugero rwiza ku buryo abanyagihugu batagira ingorane ikibazo cy'uwanya cyari cyo murakoze murakoze mu mwishyure manuel
bo eh, ibintu bishobora gukorwa ni byinshi eh, ariko nyine bisaba cyane cyane icyo twa- nakwita ubushake bwa politike kubera ko abanyepolitike nibo bafata ibyo byemezo nibo bashaka n'amafaranga aba akeneye kugira ngo ibyo byose bikorwe Eh, ariko eh, icyo twakora muri afurika cyane cyane eh, nk'uko byata- byatangiye mu myaka yo hambere muri za mirongo inani mu bihugu byinshi byo muri afurika cyane cyane ibihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga bigari eh, twese tu- tuzi neza yuko amashyamba agomba kubungabungwa abantu ntibakomeze ku- kuyatema uko bishakiye Eh, ubu hariho eh, mu bihugu eh, byo muri afurika henshi amategeko akomeye arinda amashyamba kugira ngo abantu bo bo gukomeza ku eh, kuyatema naho twebwe muri afurika muri rusange twebwe nta ruhare runini dufite mu byerekeye ibyo byuka byo guhumanya ikirere ibihugu byacu ntabwo biratera imbere eh, mu by'inganda ikibazo gikomeye dufite isi ifite muri kino gihe eh, gi- kiraturuka muri biriya bihugu byateye imbere bikomeye bifite inganda nyinshi eh, byohereza ibyuka byinshi bihumanya mu kirere ntacyo rero dushobora kuba twakora hatabayeho amasezerano mpuzamahanga eh, ategeka ibyo bihugu by'i burayi byo muri amerika ya ruguru byo muri aziya kugira ngo bikurikize amategeko bi- bifate eh, eh, tekinoloji uburyo eh, bushyashya kugira ngo bashobore kuba bakora bakoresha imashini eh, zi- zidahumanya cyane ikirere Eh, murakoze aha ngaha natanga urugero ko dufashe nka nka elegitirisite elegitirisite buriya eh, ni amasoko ntanganguvu nk'uko bivuga mu kirundi ariko adafite ingaruka zo ko- kohereza i- ibyo bikeye ariko hari nk'ibihugu bigikoresha charbon ni ukuvuga ya makara y'amabuye bacukura mu kuzimu bakayacana bakayakoresha mu nganda n'ubushinwa bukoresha charbon nyinshi muri australia baracyayikoresha mu nganda zimwe na zimwe zo muri amerika hamwe na hamwe baracyayikoresha Abo- abo bose rero eh, i- ibyo byuka biva mu mu nganda zikoresha iyo charbon ayo makara acukurwa mu kuzimu agakoreshwa eh, nka combustibule eh, niyo ahumanya cyane ikirere ubwo rero baba bashaka ko bafata ba- izo mashini zikoresha charbon zisimbuzwa izikoreshwa eh, amashanyarazi zikoreshwa umuyaga nkuba Eh, niyo mpamvu numva ko eh, niyo niyo mpamvu bumva ibyo bihugu bya- bya- byateye imbere bi- bibigendamo buke buke ko biba bisaba amafaranga menshi kugira ngo bavugurure eh, imashini basanga ngo bazisimbuze inshyashya yego Eh, dufise Eh, kandi ariko biragenda biragenda biba buke buke mu mu bufaransa baragerageje kenshi ubu ngubu mu bufaransa benshi basigaye bakoresha icyo bita eh, energy nucleaire ni ukuvuga eh, eh, ama- amasoko ntanganguvu aturuka muri biriya bintu bya eh, bi- biva muri uranium ni ukuvuga eh, na- ni amabuye ac- acukurwa mu- mu gihugu cyane cyane cya nigeri muri muri afurika ariko akoreshwa kugira ngo ashobore kuba yavamo eh, amashanyarazi ni ukuvuga eh, umuyaga nkuba uhagije ushobora gukoreshwa mu bihugu eh, mu nganda zabo Eh, nk'ubu mu bufaransa mirongo itatu ku ijana eh, y- ya elegitirisite ikoreshwa mu gihugu eh, ikomoka muri ayo masa- ama- amasoko nta nguvu ya ya nucleaire Ah, yego ntabwo nucleaire ntabwo ukuntu mbivuga neza mu kinyarwanda cyangwa ikirundi biragoye Ari- eh, ariko bira- biragoye ariko eh, mbega abantu bakuvuga ngo nama ngo bahonyangane iba energy mbi iyo ikoreshejwe mu gi- buryo bwo gukoresha Mu bya gisirikare.
ibirwanisho bi- biriya bi- by'amabombe aho ubundi hari n'ubu-
alo Ah, turataye um, ku murongo wa telefone umutumire wacu ariko turagerageza dusubire tumuhamagare
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku vyerekeye ukwiyongera k'ubushuhe ku isi aho umugwi w'abahinga mu vyerekeye ubumenyi b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bavuga ko ubushuhe bw'amabahari buriko bwiyongera n'ingoga kurushiriza uko bavyiyumvira bakaba bagabisha ko ivyo bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku isi ivyo ni mu bushakashatsi eh, bagize bashize ahabona muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri ico gihe nk'uko twabibabwiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres aherutse kugabisha ko ihindagurika ry'ibihe rishobora kuzogira ingaruka zikomeye cyane mu karere ka afurika hamwe atanga ingo zihutirwa zofatwa n'amakungu ivyo guterres yabitangarije abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'igihugu ca ethiopia addis abeba ku itariki icenda z'uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda hariko habera inama isanzwe igiri ya mirongo itatu na kabiri y'umuryango w'ubumwe bwa afurika umutumire wacu professeur emmanuel havugimana yanonosoye ivyerekeye ubumenyi bw'isi bita geography mu rurimi rw'igifaransa aragarutse ku murongo wa telefone Eh, uratwumva emmanuel yego ndabumva ariko sinzi ko biba bicika buri kanya buri kanya nari nari nkivuga yuko twebwe muri afurika nta kinini dushobora kuba twakora kubera ko n'ubundi ntabwo turi mu bahumanya ikirere Eh, u- ubukungu bwacu muri afurika bushingiye cyane cyane ku buhinzi n'ubworozi Eh, inganda ziracyari nkeya muri afurika igihugu gifite inganda nyinshi ni igihugu cya afurika y'epfo n'ibindi bikeya nka nigeria ariko inga- cyangwa nka misiri ibihugu muri afurika eh, bishobora kuba bifite inganda zahumanya ikirere rwose ni bike cyane yego henshi eh, ekonomi yacu iracyari inyuma ku buryo nta ruhare runini dufite mu byerekeye byo guhumanya ikirere yego gusa kubera yuko eh, imiyaga itwara eh, iyo iyo iyo myotsi ituruka hirya no hino natwe natwe ubwacu muri afurika itadusiga ituruka muri amerika itugeraho ituruka muri aziya itugeraho Eh, ibiba mu- mu- mu- mu bindi bice by'isi mu yindi migabane y'isi natwe bitugiraho ingaruka yego twebwe rero muri afurika turi gute- kugira igitekerezo cyera cyo kuvuga ngo eh, icyo bise carbon trade carbon trade ni ukuvuga urudandazwa rushingiye kuri carbone carbone tuvu- bavuga aha ngaha eh, ni ngiyi ni imyuka mibi isohoka mu nganda bakavuga ngo ibihugu byinshi bifite iyo carbone nyinshi bijye bijya biyigurisha n'ibitagira karubone ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda cyangwa abarundi cyangwa n'abatanzaniya badafite inganda nyinshi tujye twiyandikaho eh, i- i- i- ibyuka eh, by'ubudage cyangwa by'ubushinwa cyangwa by'u- bya- bya amerika abanyamerika mbese baduha amafaranga eh, kugira ngo bya byuka eh, tubyitirirwe ntabwo byakunze rero yego byari gutuma mbega byari ku- kuvuga ngo bafate carbone yose iturutse ku isi bagabanye n'ibihugu bavuga ati igihugu iki n'iki cyemerewe kutarenza ikirengeje kigurisha iyo carbone ku bindi bihugu cyari igitekerezo abantu bari bashimye cyane cyane ibihugu bitaratera imbere tubona ko tugiye kuharongera amafaranga ariko abazungu banze kuyatanga yego Eh, carbon trade rero ntabwo yakoze murakoze Eh, dufise tugaruka ku mirongo ya telefone dufise sabato uratwumva
yego ndabumva neza radiyo ijwi rya amerika uhamagaye urihe
Eh, ndahana ibiti nyagatovu mu rusenyi ni mu murenge wa mubuga mu karere ka karongi ni mu ntara y'iburengerazuba mu gihugu cy'u rwanda ikibazo intererano
Eh, ni ni ni nk'intererano ariko mbanje gushimira cyane nishimiye no kuvugana na emmanuel havugimana njya u rwanda tufata nk'incabwenge hari ikiganiro atanga cyitwa isi ya none bumva ari incabwenge cyane ndabanje kumushimira kuko nanjye nishimiye kuba mvuganye nawe ku ijwi rya amerika
murakoze Mbe, eh, iki- ikibazo na- ah, hari ibyo yakomojeho nk'uko tubizi kugira ngo aka- aka ka kayungiro kangirike n'ubushyuhe bwiyongere mu isi biri gu- biterwa na ziriya nganda z'abanyamerika eh, na- na- n'abashi- n'abashinwa na ziriya nganda z'ubuyapani ku migabane y'amerika n'uburayi na na- na- na aziya kandi mu by'ukuri nubwo ziriya nganda zi- zi- zisohora bira byose yaranavuze ngo ngo ngo ntabwo barabona ubushobozi ngo ngo bwo kuba bavugurura imashini zabo kugira ngo batohereza imyotsi ihumanya yangiza akayungiro ki- akayungirizo k'izuba ariko njye ntabwo mbyemeranya kuko biriya bihugu tuzi ko hari ibihugu byateye imbere bifite amafaranga bifite ubushobozi niba mu by'ukuri bashobora ku- kuba badashobora kuvugurura ziriya mashini kugira ngo ba- bakore i- i- basohore imyuka idahumanya ikirere ntabwo mbifata nk'uko baba barabuze ubushobozi ahubwo mbona ari akagayo cyangwa agasuzuguro nk'u- akagayo nk'uko babyita mu kirundi ni agasuzuguro ku banyafurika bigaragaza yuko ni- ni bya bindi byo ku- byo gu- byo- byo- by'ubukoloni bya koloni- bya- bya- bya- by'ubukoloni biki- bikiriho ku banyafurika kugira ngo niba ba- ba- ba- ba- barabuze ubushobozi bakagombye no guhagarika izo nganda kugira ngo zikomeza guhumanya ikirere noneho akayungiro k'izuba kagakomeza kagakomeza kwangirika kandi ibyo bigenda bigira ingaruka ku banyafurika kubera ko twebwe ntabwo dufite tekinoloji yo kuba twakumira ubwo bushyuhe bwe- bwe- bwa- bu- buri guturuka mu kirere niba ngo niba byanga bikunda twe bitugiraho ingaruka ni ukuvuga ngo ni agasuzuguro kuba ko bo bafite ubushobozi bwo kuba bakumira bwa bushyuhe ntibubagireho ingaruka ariko twebwe abanyafurika ko tutaragira iyo tekinoloji abanyafurika bikatugiraho ingaruka nawe nagira ngo mubaze mu by'ukuri we arumva ata- atari agasuzuguro k'ibyo bihugu cyangwa k'iyo migabane ikomeye mu nganda arabona atari agasuzuguro ku banyafurika aze kudusobanurira mu by'ukuri ndashimiye cyane radiyo ijwi rya amerika kandi hano mu karere ka karongi dukunda kubatega amatwi cyane murakoze uh, professor murakoze cyane ni saa bato nyagatoro yego Eh, arakoze saa bato kuri icyo kibazo cye ariko eh, nagira ngo mubwire yuko ku byerekeranye kariya kayungirizo eh, karinda isi eh, imirasire mibi eh, yonona ubuzima ku isi hari ingamba zafashwe eh, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri bimaze kugaragara koko ko kononekaye cyane cyane mu gice cya amerika y'epfo eh, hejuru y'ibihugu nka argentine na na na shiri Eh, umuntu yavuga ko umuntu yavuga ko ha- hasaga n'aha- n'ahava eh, mbese wasanga nk'igisenge cy'inzu cyatobotse icyo gihe bahise bafata ibyemezo bikomeye kuko basanze ibyuka bifite uruhare runini cyane byo kugira ngo eh, gatobagurike nibyo bita eh, cfc eh, izo chloro fluoro carbone ni imyuka yakoreshwa cyane cyane eh, mu- mu gukoresha biriya byuma nka biriya by'amafurigo eh, biriya byuma eh, bikonjesha mu mazu ziriya za klimatizere bahise rero ku isi yose babibuza kongera kubikoresha barabihagarika hose ku isi byarahagaze ntabwo bigikorwa ubu ngubu amafurigo dufite mu rwanda n'ahandi hose ku isi na ziriya klimatizere zo mu mazu eh, eh, ntabwo zigikoresha iyo myuka mibi ku buryo basuzumye eh, mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi ni ukuvuga nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu basanga na hahandi haratoba- hari haratobaguritse harongeye hasa n'aho hisana ku buryo ubu ngubu akayungiro kameze neza igisigaye eh, gikomeye ubu ngubu eh, ibyo byuka biva mu nganda ntabwo ari byo bijya gutobora kariya kayungiro ko katuboga n'iyo myuka mibi ya- yamaze kumenyekana izo ngizo navuze za eh, C- eh, cfc eh, cfc chlorofluorocarbon ubu rero kubera ko zitagikoreshwa ka kayungiro ntacyo ka- ntacyo kabaye ariko ikibazo gisigaye kikiriho ni uko izo nganda twavuze muri ibyo bihugu wavuze zikomeza gukoresha eh, ibyo byuka bibi eh, kohereza mu kirere ibyo byuka bibi bigatuma eh, ikirere gishyuha kubera yuko eh, batahinduye batahinduye tekinoloji umuntu ntabwo yavuga ngo eh, ni agasuzuguro ahubwo igihe mbona bashyira mu mibare bagasanga mbega niba bakubwira ati iyo modoka yawe iraturukira irazamura ibyuka byinshi aho iciye wowe ukumva urayigendamo ikakugeza aho ushaka eh, kandi ibyo byuka ugasanga ntacyo bigutwaye eh, ariko abantu bandi babyinubira ugakomeza kuyigendamo gutyo n'abanyamerika niko bimeze izo nganda zi- zigifite iyo iyo mibu- cyane cyane ariko abashinwa burya abanyamerika n'abashinwa ibyo bihugu uko ari bibiri bifite ahari eh, nka mirongo ine ku ijana y'imyuka mibi iri mu kirere ni- ni muri ibyo bihugu ikomoka nuko baracyakomeza rero ariko bakemera yuko bazagenda bivugurura buhoro buhoro ikibi ni uko nka perezida trump waherutse kuvuga yuko ayo masezerano y'i Paris hari amasezerano basinye mu gihugu cya cy'ubufaransa mu mujyi wa Paris basinye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu eh, bavuga yuko bagomba gufata ingamba kugira ngo bagabanye ubwo bushyuhe bugenda bwiyongera ku isi none ejo bundi trump aherutse kuvuga ko ahubwo azayavamo mu mwaka utaha wa bibiri na makumyabiri icyo rero ni- niyo mpungenge abantu bagira ariko imana tugira ni uko trump ntabihurizaho n'abanyamerika bose hari abademokarate hari n'abandi ba banyabwenge ba- babinonosoye babizi neza babona bose ko icyo cyemezo cyo kuva muri porotokole ya paris eh, kitazaba cyiza eh, ku isi no mu migenderanire ya amerika n'ibindi bihugu by'isi muri rusange murakoze Mu- uh, ba rero bafite icyizere yuko eh, n'abazatekereza rwose agakurikiza amasezerano nk'uko bari barayasinye i Paris eh, ku gihe cya Obama murakoze Eh, uyu undi atwakuye ni Elize uratwumva Elize Elize Elize uratwumva Elize ntatwumva Eh, hari na Nikodemu ku murongo wa telefone Nikodemu uratwumva
ndabumva neza irindi zina aho uri
ngo njyewe nitwa mukeshimana nikodemo uhamagaye uri he
ni mu karere ka karongi umurenge ni wa gashari aho ni mu Rwanda
Eh, ni mu rwanda mu karere ka karongi Eh, ufise ikibazo ufise icyiyumviro
Eh?
ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa ufise icyiyumviro
oh, okay njyewe ndi kubumva neza
ntutwumva ndi kubumva yego ndakubajije urafise ikibazo ubaza umutumire cyangwa ufise igitekerezo ushikiriza
ngo njyewe ndumva rero nta kibazo mfite ariko hari icyo nabasha kunganira
yego
muri kunyumva ndabumva mu- mu- muduge ku ijambo
bo hari nanjye icyo nakunganira ku iyo ngingo
nimuvuge turabumva
bo nanjye hari icyo nabasha kuvuga kuri amerika amerika nayo ni igihugu cyagerageje mu buryo bwo kwiteza imbere mu buryo bw'inganda ariko ikibazo gihari izo nganda ukuntu zangiza ozone leya cyangwa kariya kayunguruzo k'izuba usanga twebwe hari ikibazo tubigiraho duhura nabyo ugasanga nk'izuba ribaye ryinshi kandi ukabona yuko mu myaka iri imbere bizaba n'ikibazo giha- gihambaye kandi ku buzima bw'umuntu ndetse no ku bimera by'igihugu ukareba nko ku myaka duhinga kandi ugasanga ni ikibazo ku iryo zuba ryinshi rero hari icyo mwabasha nabasha kubwira uwo nguwo udukurikiye kugira ngo agerageze agabanye ibintu bye byose bihumanya izuba kugira ngo natwe tujye tubaho neza mu buzima bwiza ndaba rero ndumva nagarukiriza aho ndabanza mbashimire ku kiganiro cyanyu mwaduhamagayeho kandi n'abanyarwanda nizere yuko baba bakuri- babakurikiye neza nta kibazo ariko hari n'undi muvandimwe twegeranye nawe wabasha kugira icyo yunganiraho niba mwanyemerera mwambwira yitwa nde
yitwa museveni patrick Eh, nanyarutse
murakoze
yego eh, ufise ikibazo ubaza cyangwa icyiyumviro ushikiriza unyarutse
yewe ikibazo mbaza yego
nabaza ngo ko kuri ubu ngubu ikirere usanga amasezo y'imvura sezo y'izuba biki- bigenda bihinduka ugasanga ibyo aba- abaturage muri rusange baba biteze bazi ngo iyi sezo yari iy'izuba ugasanga ibaye iy'imvura nabyo usanga nyine ni impinduka zirenze Batu- bariza umutumirwa nk'ingamba baba bafite kuri icyo kintu murakoze murakoze cyane mumwishure professeur
Eh, ibyo by'imihindagurikire y'ibihe byo eh, ni ibintu yego harimo uruhare rw'abantu kubera bimwe twavuze by'inganda bi- bi- bi- bituma umwuka mu kirere ushyuha ariko eh, ibintu bigaragara muri iyi myaka nka mirongo itanu ishize eh, na mbere yaho biragaragara yuko eh, ubushyuhe ku isi hose ku isi bugenda bwiyongera biturutse kuri ibyo twavuze kugira ngo rero eh, ibi- ibyo yavugaga by'amasezo y'uko izuba risigaye rimara amezi menshi eh, abantu bajyaga igihe ndibuka ko abantu bajyaga ba- batangira gu- gu- gusohora amasuka mu kwezi kwa cyenda ni ukuvuga eh, ikirirangiye ikiri ryatangiraga mu kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani mu kwa cyenda imvura ikagwa none isigaye igeze no mu kwa cumi eh, ibyo rero ni ibintu by'imihindagurikire y'igihe- y'ibihe biri- biri hose ku isi ntabwo biri mu rwanda gusa nta nubwo biri muri afurika gusa no muri amerika birahari ikibitera kimwe n'ibyo bintu nababwiye by'izo nganda by'imirimo y'abantu eh, igenda ihungabanya uko isi imiterere y'isi ariko eh, no mu mateka yayo nanone eh, twa- turabizi yuko mu myaka nki- nka miliyoni y'imyaka ishize isi yari ya- ya- yari ikonje cyane kurusha ubu ngubu Ya- hariho igihe cyo kugenda igashyuha ikongera ikongera igakonja ubwo rero turu- turumva yuko ari ibintu bishobora nanone kuzahinduka mu myaka iri imbere ibi- ibipimo bikongera bigahinduka uko byari bimeze ni nabyo ahubwo ibimvuze ibimvuze ubwa nyuma nibyo ba bandi barwanya eh, ibyerekeye ibyuka bihumanya ikirere baheraho bakavuga ngo n'inganda zitaraza ngo byabagaho ariko icyo twakwemeza ni uko aho inganda zi- ziziye noneho byarushijeho kwihuta kwiyongera n'ubwo bushyuhe bukarushaho kwiyongera uwo muntu rero eh, w'i karongi eh, eh, umurenge wa gashari ikintu namusubiza ni uko imihindagukire y'ibihe izahoraho ariko ikintu abantu bashobora bashobora kuba bakora icyo ibihugu byose byo ku isi bihurizaho bisaba ni uko guhumanya ikirere biturutse ku mirimo y'abantu biturutse ku nganda biturutse gukoresha eh, i- i- i- ibyuka bihumanya bi- bi- bi- bikoreshwa mu- mu mirimo inyuranye byose byahagarara kugira ngo kwa guhindagurika kw'ikirere ku- kureka kwihuta nk'uko eh, bimeze muri kino gihe murakoze Ah, uwundi dufite ku murongo wa telefone ni john john uratwumva rero ndabumva irindi zina aho uri
ndayizeye muri state ya yowa yego ikibazo icyiyumviro Eh, umutumire ndamuramukije Ah, hanyuma i- jewe ni iciyumviro mfise n'intererano yego Ndahe- ndahera ku ntererano ku ruhande rwa afurika ah, ah, ibihugu bigize afurika ni- ni- nibyo bikeneye kwi- ah, kwimenya kugira ngo bikingire ah, gutyo kugira ngo igihugu cya afurika kironke eh, kirima imeze neza ku banyagihugu kuko tu- nibarinda ku- gutega amaso ibi bihugu bikize byo nka- nka- nk'iby'ubushinwa na amerika za kanada na za hehe bobo bagwana no kurondera amafaranga no kwiteza imbere mu bihugu byabo ibihugu bindi biri inyuma yabyo byononekara bobo jeni yumvira yuko bo banezerwa kuko ibyo maze kwigamo nsanga umenga ni, ni na bizinesi babitezemo ati kubera iki afurika izokononekara ku kuri ekirima imeze nabi yo i- i- hanyuma i- i- i- ibifungurwa imirimo n'ibitungwa byononekare gutyo bya bihugu bikize byo byo bice byirukireyo ngo bagiye kubifasha ngo bagiye gushorayo ibyo ah, ibyo afurika yabuze hanyuma ikibazo hano muri ibi bihugu bya amerika n'ahandi jeni homba ndiko ndaraba amakompanyi akomakomeye nki- nk'ikirometero cy'ahomba iriho imwe iyo iyugurura ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere irakubita ikirere ukabura igicu iyo kiri ari umwotsi gusa aka ni aka district gusa ka ka siri imwe gusa mbamo Iyo siri ubamwo yitwa ngo iki?
mirongo itanu uri muri ihe muri muri ikihe i- i- ikihe gisagara ah, sida rapid ayowa okay Eh, urumva n- n- uko kilometero kimwe gusa ikompanyi imwe iruzuza umwotsi hejuru hakazimangana rero nce mparura amakompanyi agize amasiteti mirongo itanu ya, ya, ya, ya leta zunze ubumwe za amerika Ura, ntiwumva yuko afurika nayo mu minsi mike yi- i- mu myaka iri imbere hazoba hamerewe nabi cyane rwose kuko bobo ntiberekwa ibintu by'iterambere bagwana n'amafaranga gusa yo kuko bo bafise protection zabo barazitunganirije ibintu byose bikingira ibyaduka barabyifitiye nicyo gituma bo baterekwa n'amakirima y- y'ibyaduka biza ngaha twebwe nitwe tugoye afurika rero ku ntererano afurika niyo twari dukwiye kwigwanaho tukamenya ingene twikingira atari uko ibi bihugu byo byo bizoshorayo imari ah, twononekaye kugira birongera amafaranga nk'uko babimenyereye murakoze turabashimiye kuri icyo kiganiro eh, john Eh, tubandanye ku mirongo ya telefone hari nowa ari ku murongo nowa irindi zina aho uri
nitwa nowa ruhomwa uri he
ndi bujumbura mu burundi yego ufise ikibazo ufise icyiyumviro uterera Eh, nashaka kuramutsa kandi mutumire arabumva
yego urumva nagomba kumubaza ku bijyanye n'ikirima bavuga ko ishobora guhinduka mu kirere mu birere bya afurika none ko bamaze kubimenya nta buhinga bashobora gukoresha kandi bakavugana n'abarongoye amaleta kugira ngo barabe ibyo byonona ikirere byotuma kirima itagenda neza yuko boshobora kubihinyanyura habona abahinga bari bakwiye kuvugana n'abakuru b'ibihugu kugira ngo bavugane n'abarongoye amaleta mu mpande zitandukanye za afurika kugira ngo ibintu by'ikirere kugira ngo kisubire kumera neza ayo mahari amahinguriro abituma abiteza bigatuma ibirere bitamera neza yuko yo kabisa bobihimiriza nk'abari abahinga bakegera amaleta yose bakabereka ingorane ziterwa n'ayo mashyirahamwe yoba asanzwe akora agatuma yonona ibirere
murakoze Eh, mu mwishure eh, professeur emmanuel
mbaje gushima eh, uriya mugabo uba muri eh, leta zunze ubumwe za amerika nawe eh, watwunganiye akavuga ati yewe hari- hari kampani imwe eh, irekura ibyuka ugasanga ikirere ntushobora kubona byose byuzuye mu kirere Eh, iyo tubivuga bitavuzwe n'umuntu wibera muri amerika abantu baba bagira ngo ni ibintu ahari bitari byo ariko henshi buriya mwebwe nuko mwebwe fideli nuko muri washington mu mujyi ariko ugiye nko mu cyaro cya amerika muri ya mijyi mitoya ha- hari inganda cyane cyane haza chicago eh, hari aho usanga kabisa nk'iyo ma- ma- masaha ya saa cyenda eh, saa kumi cyangwa kare kare mu gitondo usanga ijuru ryazimye udashobora kubona n'imirasire y'izuba kubera ibyo byuka bizamuka ibyo rero ni ibintu bibi cyane Eh, u- naho uwo- uwo mugabo nawe eh, wavuga uti abanya- abanyafurika nitwe tugomba gu- kwihagararaho nibyo koko abanyafurika twebwe rwose muri rusange nta ruhare runini dufite mu byerekeye konona ikirere abanyafurika baragerageza eh, natanga urugero nko mu iwacu mu rwanda eh, nk'ubu eh, minisiteri ya- ya- ishinzwe uburimyi agriculture eh, ubuhinzi eh, n'ubworozi eh, hari po- politiki yo kugira ngo mirongo itatu ku ijana by'ubuso bw'u rwanda biterwe amashyamba Eh, ibyo rero barabikoze n'ubu ngira ngo hari turi hafi ku- kubyuzuza mirongo itatu ku ijana turi kuri za makumyabiri na karindwi makumyabiri n'umunani ku ijana Eh, intego ni uko muri eh, bi- bibiri na makumyabiri mirongo itatu ku ijana by'u- by'ubuso bw'u bw'u rwanda buzaba ari amashyamba si ukuvuga amashyamba manini yaya ni uvuga ngo eh, urasangamo eh, inyamaswa z'ishyamba nk'uko bimeze mu kibira cy'i burundi cyangwa muri nyungwe ariko na- n'utu dushyamba duto duto n'ibi biti dutera ku ku mabarabara eh, na biriya bagenda batera mu mpinga y'imisozi aho abantu badatuye hadatuwe bifite akamaro kuko bitanga umwuka mwiza bigatuma bikarwanya ihindagurika ry'igihe hari nk'ibihugu rero hari ibihugu ni ukuri ryewe bijya bintangaza nk'iyo eh, mfashe indege ukava ahangaha ukajya nko muri za etiyopiya za sudani za za za kenya iyo uri mu ndege ube- uba ureba hasi ugasanga hasa n'ubutayu umuntu akibaza ati ese abantu bo muri ibi bihugu burema ntabwo bazi yuko gutera amashyamba yubaho Eh, niyo mpamvu iyo uhavuye ukaza ukagera ahangaha iwacu eh, usanga hari eh, hari ikinyuranyo hari itandukaniro Eh, kubera ko haba mu burundi haba mu mu rwanda eh, no mu burasirazuba bwa kongo usanga ah, ari eh, urwatsi rutoto ari icyatsi kibisi ku buryo usanga ahantu hose hari akayaga keza hasa neza ni ibyo rero abanyafurika tugomba gukora gukomeza kurwanya inkukura kurwanya n'isuri mu ki- mu kinyarwanda kureba ukuntu twakomeza kurwa- kurinda ubutaka bwacu tugakomeza no ku no- no- no- no- no- no- no- no gukingira ikirere mu gutera amashyamba no kugira ngo ahari ntibapfe kuyatema uko biboneye eh, bizagira akamaro mu myaka iri imbere ariko uruhare rukomeye abakomeza kwangiza ikirere bo bak- bada- badahinduye ingamba badahinduye gahunda ngo bakore eh, ku buryo bu- butandukanye n'ubwo bakora ubu ngubu nta kintu kinini bizatumarira kuko twebwe tuzakomeza kubona ingaruka ziturutse ku mashya ku myuka mibi ituruka muri ibyo bihugu byateye imbere ibyo twavuze byaba ubuhinde ubushinwa eh, na afurika y'epfo buriya nayo ifite inganda nyinshi Eh, ni ni ibintu abantu bagomba gushakira igisubizo muri rusange ntabwo ari ibihugu bya afurika byonyine byabikora kuko isi yose ni imwe iyo myuka ihumanya ikirere n'isi yose niyo mpamvu ziriya nama mpuzamahanga ziba kugira ngo ibyemezo bifatiwe mu bishobore gukurikiranwa harasaba rero kugira ngo abantu bakomeze kubyamagana amaradiyo abanyamakuru abahinga mu nyandiko zabo eh, igihugu kidakurikiza aya masezerano bagi- ba- ba- eh, ba- ba- ba- mu kirundi bakivuga ngo ni uku- ni ukugiharira ivomo Niki- nicyo mbona cyatuma abantu ba- bashobora kwisubiraho bakavuga bati reka turebe yuko twakurikiza amategeko mpuzamahanga mu byerekeranye eh, no kurinda ikirere naho ubundi twebwe abanyafurika rwose ariko ikintu giteye impungenge rero nongere mbivuge muri afurika koko ingaruka zo guhindagurika gi- z'igihe z'ibihe niho zigaragaza cyane gusumba ahandi urugero natanga reka reka niyo tuza mpamvu kubigarukako igihugu- mu kanya eh, ico kibazo ndabikigarukako mu kanya Eh, reka eh, tuwishure silvestre ku murongo wa telefone silvestre uratwumva
ndabumva neza yego irindi zina huri ikibazo intererano
zitwa amasarakira silvestre ndi hano i buganda niho mbera mufise ikibazo intererano ikibazo rero mfise ikibazo mfise kwihindukira kwihindukira ry'ibihe urabona abantu ba ibyo bintu biterwa n'ubucuruzi urumva iyo bavuze ngo iterambere bavuga ngo ko ari iterambere iryo terambere ni iry'ubucuruzi kugira ngo bakore muri ayo mahinguriro baronke ibyo baguza nibaronka ibyo baguza rero hanyuma baheze baronka iterambere nicyo kiri kugira ngo gihinduke kiragoye rwose kugira ngo kize gihinduke ahubwo aho guhinduka kizoguma kijya hejuru kuko ikigo kizotuma kijya hejuru abazungu abazungu nibo batumye ibyo bintu byose biba gushinga amahinguriro ahingura ibintu usanga muri afurika hari amahinguriro muri amerika hari amahinguriro ibyo rero kubigwanya ni ikintu gikomeye cyane kuko abazungu ibintu bari barahindura bari barahindura ku isi yohinduka ikaba uko itahora imeze iyo turabye turetse n'iryo hindukira ry'ibihe hariho n'ibindi bihinduka ibihinduka ni byinshi kandi bizanwa n'abazungu none turabye nk'abantu ubu urabona basigaye bafise benshi usanga ari feke bahora ari orojini none ibyo bya feke by'abantu byatewe n'ihindukira ry'ibihe gusa bakoze filimu yakozwe n'iki yakozwe n'abazungu none abantu nubona ko basigaye bafise ubuzima buke iminsi yo kuramba bari bafise kera ntikiriho kubera ibigirwa n'abazungu ubuzima bwaragabanutse mu bantu ubu umuntu asigaye amara igihe gito kubera ihindukira ibyo byose biri mu ihindukira ry'ibihe bihinduka murakoze ibyo byose rero urumva kugira ngo umuntu tubone ko bizovaho biragoye ahubwo n'ibitari ibyo guca biza ibyo byo byose ariko turavuga yego turwanye iryo hindukira ry'ibihe aho turi dutera ibiti turondere ingene akayaga koza karaza kudushyikira tuze turagwana n'izo ntambara ariko mugabo ibiri imbere nabyo ni byinshi uwo mutumire ntabishyura
mu mwishure muri make cyane
ibyo mvuga ibyo mvuga by'uko ibyo by'iterambere nta kintu byatumariye hari aho tudahuza kubera ko urebye abantu muri kino gihe basigaye babaho ahubwo imyaka myinshi gusumba uko babaho kera ubu habonetse imiti y'indwara nyinshi abantu mu rwanda ubu tumaze kugera ko icyizere cy'ubuzima icyo twita life expectancy cyangwa esperance de vie ubu mu rwanda tugeze ku myaka mirongo itandatu n'irindwi mirongo itandatu n'irindwi ujyanwa ku bagabo na mirongo irindwi ku bagore mu gihe nko muri mirongo icyenda na kane na gatanu twari kuri mirongo ine n'itanu gusa ubuzima bu imiti yarabonetse indwara nyinshi barazirwanyije ariko icyo icyo duhurizaho nanone ni uko nanone iterambere rifite ibyiza rizana rifite n'ibindi bibi rimwe na rimwe abantu baba batazi neza uko bizaba ariko bakaza kubibona hanyuma urugero natanga ni imiti mujya kubona ukabona ngo imiti iyi n'iyi yakuwe ku isoko kuko basanze igira ingaruka ku buzima bw'abantu si ukuvuga ko bayikoze baba barashaka guhumanya abantu baza kubibona byabaye bakabihagarika iyi miti bakayisimbuza iyindi ariko nta nta bugome buriho ntabwo twavuga ngo abazungu bazanye ibi bazanye ibingibi ni ku isi imeze ni iterambere rifite ingaruka nk'iyi telefone dukoresha baratubwira ko itumena amatwi nyuma y'imyaka mirongo itatu mirongo ingahe uzasanga bavuga ngo hari kanseri zo mu bwonko ariko ibyo biravugwa ariko ni iterambere ifite icyo imaze ariko ifite n'izindi ngaruka nanone dutera sinzi rero ko twasubira kubaho nk'uko abasokuru bacu babagaho iterambere ritaraza ngo tubeho ngo twabaho neza gusumba uko tubayeho ubu ngubu ye gusa numva icyiza ari uko abantu bagerageza ikintu kigaragaye ko ari kibi bakakireka bagashaka ikindi cyiza murakoze tubandanye ku mirongo ya telefone silas twakuye silas irindi zina aho uri irindi zina umurongo wawe umeze nabi sinzi ko hari uwo ushaka kwigira iruhande tukakumva kurushiriza turakumva ariko ni nabi nabi irindi zina aho uri ikibazo nyarutse cyangwa intererano
abashakira y'umurinzi
uri he aherereye mu ntara ya mirere y'ingozi yego ikibazo intererano unyarutse
Eh, ngozi maramirundi ahantu kuri muri korine mutsinzi bazasenga kubaza yego ni ikihe kiba- ni ikihe kintu cyokorwa kugira ngo ibintu byihindagurika ry'ikirere bigabanuke kubera mbona nk'ubu nk'igihe imvura bwa mbere bwa mbere kera yagwa ku gihe nk'ubu urabona igitwikwa itaragurika ibihe byamaze guhinduka kubera bijya byuka abashinwa barurika mu kirere kuri bya bihugu bya rucaye biguma birurika mu kirere bya leta abaze igihe kinyuma kimaze gukorwa kuri rya hindagurika bavuze ko bagomba kubi- kubikosora Ni iki- bigeze hehe kugira ngo babe babe kumene kugabanuka kugabanura bijya bintu barurika mu kirere murakoze mumwishure
icyo navuga ni uko eh, icyakozwe n'ayo masezerano mpuzamahanga ibihugu byagiye bishyiraho umukono eh, kugira ngo buri gihugu gifate ingamba zo kugira ngo ki- kigabanure im- imyuka ihumanya ikirere gusa kubishyira mu bikorwa niho usanga bigorana kuko usanga hari ibihugu bigendamwo eh, babigendamo buke cyane batabishyiramo imbaraga ku buryo buhagije ariko ugasanga ko eh, ubundi ubushake burahari ugasanga ko ibihugu bitabishyiramo imbaraga cye kimwe icyo namubwira nawe ubundi bwo nta kintu twavuga ngo cy'igitangaza cyakorwa ngo uhite ubona ibi. kandi nanone nk'uko mwabivuze bwa mbere ntabwo inganda arizo zonyine zitera ihindagurika ry'igihe hari byinshi eh, hari byinshi eh, na mbere kera izi nganda zitarabaho igihe cyajyaga gihinduka icyo navuga gusa ni uko izi nganda nazo zaje kunyura zaje eh, mu kirundi bavuga ngo ni gusibira isibe sinzi ukuntu babivuga no kunyura kiravugika Eh, eh, zishaka kuvuga ko zaje nko kuranforosa efe eh, y- y'ibi bintu byo gu- byo guhindagurira by'igihe yego ni ukuvuga ko eh, igikorwa n'iki aravuga ati hakozwe iki ibyakozwe ni ayo manama mpuzamahanga kugira ngo abantu bahure baganire abanyamahanga nako intiti abantu bize aba- incabwenge zigaragaze uko ibintu biteye noneho abanyepolitike abayobozi b'ibihugu bafate eh, ibyemezo byo kugira ngo barebe ko ibyo bintu byagabanuka ibyo rero byarakozwe nk'ubu isezerano rya nyuma rya- ryasinywe umukono ni n'iry'i pari protocole de pari yo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu eh, bavuga yuko bakora uko bashoboye kugira ngo barebe yuko mu myaka eh, makumyabiri iri imbere eh, ha- hazazamuka byibura byinshi bishoboka aho bazazamura nko igice cya dogere none biragaragara yuko ahubwo bakwiye gushyiramo izindi mbaraga kugira ngo ku iyo myaka iri imbere bizaba bya- byariyongeye kurenza iyo ngiyo yego reka tubandanye eh, ku bariko badutera kamo hari jonas jonas eh, irindi zina aho uri ikibazo intererano unyarutse cyane Mwa- mwanya uri kugenda
manira pizza ikibazo intererano
akabazo kamwe ufite na interesi n'ikiganiro kubera mbona indagurika ry'ibihe rigikora ko twese ariko ugasanga uruhara twese turufite mu ku- mu kononeza ikirere ariko nagomba kubaza aya masezerano mpuzamakungu ajejwe ku- kuraba iryi- iry'indagurika ry'ibihe ibihugu byateze umukono hariho amatege hariho ibihano bitekanije ku bihugu bidashyize mu ngiro ayo mategeko kuko kuko hariho ibi- ibirenganwa nk'ubu nka twebwe no muri afurika nta mahinguriro dufite arungisha bijya byose mu kirere usanga turiko dukorwako n'in- n'ingaruka mbi y'ivyo bihugu bifite ama- amahendi akomakomeye arugitse mu kirere ushobona ko afurika deja yamaze kuja mu rutonde rw'u- rw'umugabane ufite ibyago bidasanzwe muri kazoza kandi bitewe n'ivyo n'iryo hindagurika ry'ibihe yego rero wumva tuba dushaka kumenya yuko hariho ibihano biteganije ku bihugu bitashaka kugabanya cyangwa ngo Reka- bamenye nyine bazera iyo myotsi ijya mu kirere murakoze murakoze mumwishure professeur Emmanuel ya eh, nta wavuga ko ari ibihano kuko wavuga ngo eh, urabaca amafaranga cyangwa urabafunga bayute eh, ibihano ntabwo umuntu baragera aho bavuga ngo barafata ibihano ibi n'ibi ahubwo eh, icyo bashaka icyo bakora ni ukwamagana eh, mu- mu rwego mpuzamahanga mu manama mu nyandiko mu biganiro nk'ibi dukora bigaragaye yuko igihugu iki n'iki kitakurikije ayo masezerano mbega ni nka cya kwa kundi abantu ba- bavuga bati eh, basigara bavuga ati ibitubayeho byose ibibazo dufite birakomoka ku gihugu iki n'iki ariko ntabwo bavuga ngo amerika tuyiciye miliyoni izi n'izi z'amadolari ngo izishyire mu kigega iki n'iki ibi ngibi ntabwo ntabwo iyo sitaje turayigeraho iyo leta ntabwo turayigeraho yo kugira ngo dushobore kuba twavuga ngo hari ibihano byafatiwe aba n'aba kuko ni ukuvuga ngo batabitanze ibi bihano waba uteganya ni ukuvuga uti turabafunga cyangwa turabahatira ibindi byomezo bikomeye ibyo rero ntabwo ntabwo birageraho ikintu gikorwa ni amanama mpuzamahanga yamagana mu muryango w'abibumbye bagahamagara igihugu bakavuga ati ibi n'ibi n'ibi ntibabikurikije ugasanga ko kigomba kwisobanura naho ubundi bwo ibihano byo ntabwo turagera aho dufata ibihano haracyari muri faze yo kugira ikintu cya konsiyatizasiyo byo kumvisha abantu bose yuko bagomba kugira uruhare mu kugira ngo barebe ukuntu bagabanya ibyo byuka bihumanya yego dufise kandi uduhamagaye wa nyuma ni Gordien Gordien irindi zina aho uri ikibazo n'intererano nyarutse cyane umwanya ugiye kurangira alo Gordien Gordien ntitumufise ku murongo wa telefone ntakiri ku murongo wa telefone nashaka tugaruke kuri cya kibazo wari kuravuga ikibazo ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ingene zibonekeza muri iki gihe muri afurika muri make muri afurika muri afurika muri make mu mwanya muto usigaye ufashe amakarita ya afurika ukareba nk'uko amashyamba yanganaga muri afurika ukareba nk'ishyamba rya kongo uko ryanganaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu ukareba uko ryanganaga mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu ukareba muri mirongo inani ukareba n'ubu mfashe urugero rw'ishyamba la forêt dense equatoriale congolaise la cuvette du congo ni ukuvuga iri shyamba ry'inzitane riri muri congo rwagati naryo rigenda rigabanuka rigabanuka rigabanuka rigabanuka kubera ibintu binyuranye icya mbere ni iryo ni abantu baritema barimwe n'ababitema ahubwo rimwe na rimwe nta na otorizasiyo za leta bafite biba imbaho bohereza mu mahanga icya kabiri ni iryo hindagurika ry'igihe rituma ibiti hamwe na hamwe mu mashyamba bayatwika bayatwika ntasubire kumera nk'uko yari ameze mbere ibyo rero birakomeza bikagera muri za gabo za cote d'ivoire za nigeria aho hose iryo shyamba kuko buriya ni ishyamba rinini riva aha ngaha muri congo rikagenda za congo brazzaville za gabo amajyepfo ya cameroon amajyepfo ya nigeria rigakomeza rikagenda rikagera mu gihugu cya liberia iryo shyamba rero iyo bita la forêt sans pervirante ni ukuvuga bivuga ngo ishyamba riguma ritotahaye la forêt toujours verte sans pervirante iryo shyamba riragenda rigabanuka ikindi cya kabiri ibiyaga hari nk'ikiyaga cyitwa ikiyaga cya cad mu gihugu cya cad nyine ubu mu myaka nka mirongo ibiri iri imbere ariko mirongo ibiri ni myinshi kizaba kitakiriho cyarakamye ubu gisigaye ari ikiziba rwose amazi yacyo yaragabanutse cyane ibyo ni ibintu byibonekeza ugiye muri etiyopiya hari ibihugu hari ibiyaga byinshi nabyo bigenda bigabanuka ubunini bwabyo ibyo byose biraturuka kuki biraturika nyine kuri bya heneko by'igihe bwa bushyuhe bwinshi imvura nkeya hakabaho evaporasiyo nyinshi cyane ituma amazi agabanuka kandi imvura itaguye nk'uko byari bisanzwe bimeze mu gihugu ibyo rero ibyo byose biraturuka kuki biraturuka kuri bya byuka bihumanya ikirere bituma isi yacu iguma ishyuha ikindi cya gatatu nashaka kuvuga ni indwara indwara ziyongera abantu baduteze amatwi abarundi n'abanyarwanda murabizi mwese malariya hari ahantu itabaga mu mwaka nko muri za mirongo itandatu abantu bamwe bo mu mugamba par exemple ntibari bazi malariya ugiye za jenda ugiye za murambya ntibari bayizi yari mu kumoso hano mu rwanda abantu b'i musanze mu ruhengeri ntabwo bari bazi malariya yabaga mu bugesera ikaba no na za kibungo none malariya mu rwanda ahantu hose irahari mu burundi ngira ngo naho nicyo kimwe hose ahantu hose nta santere do sante abantu bativuzamo malariya n'ubwo bwose bitangana umubare w'abahivuza ariko biraterwa n'iki biraterwa n'uko umubu wagiye ubona santere zituma ushobora kuba hose mu rwanda no mu burundi murakoze murakoze wacu washize ariko nibyo bintu bitatu murakoze cyane yari professeur emmanuel havugimana yanonosoye ivyerekeye ubumenyi bw'isi bita geografi mu rurimi rw'igifaransa akaba yigisha ivyerekeye ubumenyi kuri kaminuza y'u rwanda twariko turavuga ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe kwiyongera k'ubushuhe n'ingaruka biriko bigira uh, mu makungu na cyane cyane mu karere ka afurika dushimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashyikiza n'ibyiyumviro byabo namwe mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika tubatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
turashimiye mugenzi wacu fidele niyongabo ahejeje kudushikiriza ikiganiro